Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa gatanu kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera ku yagezweho hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyise Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse mwebwe muduteze amatwi muri aka kanya muyavugwa muri afurika wahoze ari perezida wa cote d'ivoire laurent bagbo yatahutse mu gihugu cy'amavukiro ejo ku munsi wa kane inyuma yaho yegerejwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi inyuma kandi y'imyaka hafi icumi yaravuye mu gihugu laurent bagbo yavuye mu gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe inyuma yaho yankiye kwemera ko yatsinzwe mu matora ibyaciye bitera intambara bituma aca ahagarikwa bagbo yatawuse avuye i buruseli mu birigi aho yaba kuva yejejwe na cpi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda perezida uwatara atwara cote d'ivoire yarafashije mu itahuka ryiwe mu kumuronsa pasiporo y'abadiplomate amwemerera kandi no kuzomuha uturusho duhabwa abahoze ari abaperezida n'icyubahiro kimukwiye muri afurika kandi abanyagihugu ba etiyopiya biyandikishije kuzotora bari mu myiteguro yo kwitabira amatora ategekanijwe ku munsi wa mbere abonwa nk'igipimo ku mushikiranganji wa mbere abi ahmed kuko azoba abaye ya mbere kuva ashyitse ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani buzaba bubaye bwa mbere kandi inyuma y'imyaka itandatu abanyagihugu batora abashinga amateka n'abakinguza amateka ku rwego rw'igihugu hamwe n'urwego rw'intara abakandida barenga ibihumbi umunani bava mu migambwe mirongo ine n'icyenda nibo bazoba bari muri ayo mahiganwa umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed byitezwe ko azogumana intebe yiwe muri aya matora naho yagirizwa ko yateje intambara mu ntara ya tigre
Washington ijwi ry'Amerika muyavugwa mu makungu abantu baharurwa mu macumi bakora muri ambasade ya leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan baranduye covid cumi n'icyenda bituma abategetsi ba ambasade bahagarika imirimo nka yose muri iyo ambasade abategetsi bavuga ko umuntu umwe amaze gupfa abandi ijana na cumi na bane bashizwe aha bonyine abandi barembye cyane barungitswe kuvurirwa muri amerika iri gurirana ry'uwo mugera ribaye mu gihe leta z'ubumwe za amerika iri kwirakura abasirikare bayo muri afghanistan inyuma y'imyaka hafi mirongo ibiri bari mu ntambara muri icyo gihugu abandura kovide cumi n'icyenda bashasha muri afghanistan bariyongereye cyane mu ndwi ziheze ibyateye ubwoba mu gihe igisata cy'amagara y'abantu atako cifashe kubera casinzikajwe n'intambara ibihugu birenga mirongo itatu birongowe ku isonga na leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kane byasezeranye kuzotanga umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana atanu z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanyavenezuela bahunze imvururu za politike aya makuru yashikirijwe n'igihugu cya canada ejo ku munsi wa kane umushikiranganji wa canada ajejwe iterambere mpuzamakungu karina gurd yavuze ko amafaranga yemewe azogira impinduka zikomeye ku buzima bw'impunzi z'abanyavenezuela hamwe n'imiryango yabakiriye mu bihugu bahungiyemo hafi abantu bangana imiliyoni zitandatu bahunze venezuela igihugu kimaze imyaka umunani ubutunzi bwarasubiye inyuma urubibe rugabura amerika na canada rushobora kuzokongera kugururwa mu minsi iri imbere urwo rubibe rurerure rw'ibirometero ibihumbi umunani n'amajana umunani na mirongo icyenda na kimwe bwugawe kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze ku bw'ikiza cya kovide cumi n'icyenda leta y'umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau yavuze ko abazosubira gukoresha urwo rubibe bazogira ivyo basabwa nko kuba baracandazwe kovide cumi n'icyenda canke gusuzumwa nimba barigeze kwandura uwo mugera urubibe rugabura amerika na canada rufise aminjiriro angana ijana na cumi n'indwi yemewe n'amategeko
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubu naho uno musi kwa gatanu perezida w'uburundi evariste ndayishimiye arakwije umwaka ari ku butegetsi ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama rirashima bimwe mu bimaze kurangurwa na leta yiwe ariko rigasanga hari n'ibikwiye gukosorwa hari uko abashikiranganje baza barumva yuko aribo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana amaradiyo abatumiye bazi mu biganiro bazi ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara unifo standi ku mana twari ishyirahamwe parseme rikorera mu gihugu c'u burundi hakurya yo mu burundi mu rwanda paul rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yaraye asabiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose amakuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mwongere musangwa ikaze bakunzi b'ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'ubutungane mu rwanda aho ubushinjacaha bw'ico gihugu bwaraye busabiye paul rusesabagina umunyororo wo guherayo rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda yagirizwa ivyaha birimwo ubwicanyi n'iterabwoba asumta kabuyi mugenzi wacu ari i kigali mu rwanda arabandanya n'ino nkuru ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo rusesabagina na bagenzi be makumyabiri ibyaha bifite isano n'iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze rukemeza ko rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo abivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe ubushinjacyaha bwagaragaje ko rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FRN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu umusabira igifungo cy'imyaka cumi n'itanu ubushinjacyaha bwavuze ko rusesabagina aza nk'agatozi mu bikorwa byakozwe na MRCD FRN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhanishira igifungo cy'imyaka icumi icyaha cy'itwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu naho icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafungwa imyaka makumyabiri n'itanu icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo gisabirwa imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo ubushinjacyaha kandi bwasabiye rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaha aregwa bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshyacyaha rusesabagina paul ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko ijwi rya amerika ryavuganye na bwana tom murisa impuguke mu mategeko avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari iyo umuntu amenyeshejwe urubanza n'iyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kuburanishwa adahari hanyuma y'abatishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajurira kuri kaya rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano abaye aje hagati y'uko asaba ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite
iburanishwa ntiripfundikerwa hagasigara gusoma urubanza zaba asigaje kujurira haramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe hanyuma rusesabagina azaba afite kuba yajurira mu minsi mirongo itatu undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha ni uwitwa nsengimana herimani wabaye umuvugizi wa efereni asimbuye nsabimana karisiti sankara bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri busobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba eferene kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe nsengimana heremani aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kabuyi urakenuye tuve mu rwanda twerekeza mu burundi aho kuri uno wa gatanu umwaka urumanye umunsi ku yundi perezida evariste ndayishimiye atanguye kurongora ico gihugu masengesho y'iminsi itatu yo gushima imana yatanguriye ku murwa mukuru wa politike mu ntara ya gitega perezida ndayishimiye ejo yasavye imbabazi imana ku vyaha vy'ubwicanyi guhunyanga agateka kazina muntu urwango n'ibindi vyaha avuga ko bimaze iminsi vyibonekeza mu gihugu c'uburundi bamwe mu bakurikiranirana hagufi politike y'uburundi bamusaba gutera iyindi ntambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe ibindi tubibaza mugenzi wacu pierre claverne yo nkuru ari kigali mu rwanda arisheveke simone ntamwana atwara diyoseze ya gitega ku mugwa mukuru w'uburundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira inguvu mu kubahiriza agateka kazina muntu ikiremwa c'imana musenyeri nta mwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri perezida evariste ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banje bose abahutu abatutsi abatwa ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu mwebwe leta mudufashe mudukunde mutadutoranya ahubwo mwegeranya mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe abarundi ukurekuriranira no gusubiza hamwe inda ndende gukubirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakicwa n'indwara twokijije maze igihugu cyacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu ku itariki cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka indwi mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu dawe mwiza turagukengurukiye kutahevye abana bawe aribo barundi naho turi bigaba ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka ka bagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe mana mubyeyi rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatosekaza aka gateka baturemanye turabiba urwango turankana turatotezanya mbere tutanakwibagira tukirukira izindi mana mu bapfumu turahumanya igihugu cyacu mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza turagusabye uduhe umutima wo kurekuriranira ico gisabisho perezida evariste ndayishimiye yacerekeje no ku bandi bamufasha gutwara abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe ku neza y'abanyagihugu bose atakuvangura na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe ndabukengurukiye ko wampaye abamfashe ubwo butumwa nawe ndagusabye uduhe umutima umwe dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cyawe abafise umutima wo kwihora uhoshoroke abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugiranira ikigongwe ubutacisubirako ku neza y'abenegihugu ibyaha perezida ndayishimiye yadumye ko urutoki abaharaniye agateka kazina muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa n'aho imana yoba yabagiriye ikigongwe anshere niko yagize kuri mikoro y'ijwi rya amerika atwara rigiteka ubu ryahunze igihugu rikora amatohoza muri icyo gisata amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'ishengero n'abakozi b'imana asaba ikigongwe ku mabi akorerwa abarundi ku munsi ku munsi ni intambwe mugabo tukagira tuti ibyo ntibikwiye twereye icyo dusaba ni uko yotera indi ntambwe abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa ubutungane bugakora abo bantu bakora ibyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe ni naho nuvuga igihugu cy'uburundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi kudahana uyu mwaka wa mbere uheze ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho aha arsheveke simoni nta mwana arabakebura ko mwashatse gushira imana imbere rero nimuca akenge mutereke umuntu ari we mwana w'imana mu kibanza cy'iteka kimubereye si kiriya oyaye n'icya kabiri kuri uyu wa gatanu niho umwaka uzoba wuzuye neza ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru tukivuga ku by'isabukuru ya mbere y'umwaka perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ishami Parsem rikorera mu Burundi mu bisata bitandukanye byo guhimiriza abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro hamwe na mpuzamakungu IDHB mu mfunyapfunyo rikorera ku bibazo by'agateka kazina muntu arafise ico ashima n'ico anegura muri uno mwaka wose Ndayishimiye amaze ku butegetsi vyose tubibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza mu cegeranyo c'intererano yaryo ishirahamwe parseme rivuga ko ryashimye cane ko perezida evariste ndayishimiye yashize imbere icivugo c'uko umunwa wose wogira ico ufungura nayo umufuko wose ukagira ifaranga ku bw'iryo shirahamwe ivyo vyerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye faustin ndikumana rirongoye mu ihwezo yashize ahabona yemeza ko akagihaze ari ukugururira abahinga bigenga ivyo vyumviro n'ahari vyiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko umengo leta n'intwaro administration ntibica vyihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro kuko burya umukuru w'igihugu arerekana oriyantazi mugabo leta bashikiranganji no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategereza kuraba ingene ivyo bintu bareka aravuga vyoja mu ngiro muri mwe bita mu buhinga bwa tekinike vyoja mu ngiro gute inzitizi ziri hehe tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona ko ibi bintu ni mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no ku bushikiranganji bw'imigenderanire ubona ko bihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakaba ibiganiro hagati y'abafashe uburundi turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu ari abo nko muri za sosiyete sivile incabwenge mu bushakashatsi mu kurindira ko bahamagarwa ishyirahamwe idhb rikora amatohoza ku mabi akorwa mu burundi risanga perezida ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe sndfdd le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité inshuro zitari nke perezida yasezeranye gushyira iherezo ku mabi ya politike no kudahana turabishima ariko hari imanga nini hagati y'ibyo asezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uharanira agateka ka zina muntu germain rukuki ari mu buroko ariko aca umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri turindiriye kuraba ko perezida azoshira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyeyemvyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka ikintu gikomeye ni uko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana mu bawugize perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava ku izima urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta yihaya ko hari ivyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kuvyemera hamwe no kurindira ubutungane ubuziraherezo niko kakanate sakihana umuhinga mukuru mu idhb agira umwihwezo ndikumana wabona ko abashikiranganji badakora ico bajejwe muri rusangi havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute nimba ari mirongo itandatu ku ijana dushaka umwaka umwe hazavemo mirongo ibiri mu wundi icumi mu wundi mirongo ibiri gutyo turanyiriza harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ingene ija mu nzu muri leta muri rusange mu bintu bijanye na rodovabite twaruka abashikiranganje baza barumva yuko aribo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradiyo abatumiye baze mu biganiro baze ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi n'umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba niwe ubijejwe kandi uja no muri conseil des ministres niwe uzire grande decision niwe utanga amasoko niwe umenye ibyo wafashe ingingo wafashe n'ubundi uza gusigura ibintu mu kibanza cawe c'abantu Tsatsak yanatohoza ku bibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari ibitari bike ashima ku ntwaro nshasha En ce qui concerne les relations internationales, le président Daishimier est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
ku vyerekeye imigenderanire perezida ndayishimiye arugurukiye abagenzi b'uburundi kurusha uwo yasubiriye arazi ico bamwitezeko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku burundi kuva mu kwigunga mu bijanye n'agateka ka zina muntu hari ivyiza n'ibibi ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonerakure urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi ubutegetsi yaragabanutse n'ubwo bivana n'intara mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu ubu kandi nta mashyirahamwe adakirana ibyicaro vya politike yigenga ari mu burundi kuva mu njyane z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba igisata c'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kwamaho kw'abategetsi mu vya politike n'abakozi b'igendereza niko tetsak yanongerako kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka mirongo itanu n'itatu azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Neva azoba kwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu yimiswe gihutihuti inyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi cumi n'umwe imbere y'uko aja mu mabanga bompi barwananye mu murwi w'inyeshamba wa CNDD-FDD wavutse inyuma y'icwa rya Melchior Ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya raporo y'abahinga ba onu kuri repubulika ya demokarasi ya kongo iheruka gusohoka ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho mu burasirazuba bw'ico gihugu bibandanya gushira abanyagihugu mu kaga izo mpuguke zinatunga agatoki igisirikare ca kongo frdc mu mpfunyapfunyo zicagiriza ibikorwa vyo kwiba ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro no kwica abanyagihugu cagiriza gukorana n'imirwi irwanira muri Kongo umumenyeshamakuru wacu Temistokle Mutijima yacishije amaso ku biri muri iyo raporo
ni raporo ndende yibanda hanini ku ntara eshatu kivu ya ruguru kivu y'epfo na ituri zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo n'iva mu bihugu by'amahanga iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka nko mu ntara ya kivu ya ruguru na ituri iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya adf ndcr codeco fpic na cmc ikavuga ko ahanini ubushobozi iyo mitwe bukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko izi mpuguke za loni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka beni ho mu ntara ya kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya ituri mu karere ka irumu iyi raporo igatunga agatoki umuyobozi w'inyeshyamba za adf bwana sekabaruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa birimo ubwicanyi ubusahuzi gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri, izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Rwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe. Ku bakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura mirongo itanu bimaze guhitana abagera kuri magana abiri na mirongo itanu no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi. Izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere, izo zongeye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zubaka uburyo zibonamo ubufasha, ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta n'iza MONUSCO. impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta cyo kimwe no kuzigura mu buryo bwa magendu mu bihugu byo hanze ya Kongo aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda hari n'ingeri raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za Kodeko n'iza FPIC muri teritwari ya Irumu na Jugu ho muri Turi zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwaro ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya Kongo FRDC cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili aho ngo ni nk'aho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za irumu na jugu ho muri turi abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za kodeko ndetse n'iza fpic iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu yamambasa aho amakoperative y'abacukuzi akorana n'ibigo by'abashoramari b'abashinwa urakoze temistokle mutijima udusiguriye ibibera mu ntara za kivu ya ruguru na ituri mu ntara ya kivu y'epfo ho byifashe gute iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa mayimayi ya kutumba uyobowe na william amuri ya kutumba wagiye ucika intege ariko ukiri mu igaragara cyane muri iyo ntara aho ufite n'ibirindiro mu ntara za tanganyika na maniyema uwo nawo ukaba ukura mikoro mu nkungu uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya kongo mu bucuruzi bw'imbaho mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya mwenga fizi na uvira izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi ijana abo bari mu byiciro binyuranye harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya twirwaneho na gumino y'abanyamurenge ndetse n'abo mu mitwe ya mayimayi y'ababembe harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara abategetsi bo mu nzego z'ibanze imiryango itari iya leta igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere ku bakoze raporo ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili abandi basambanywa ku ngufu isenywa ry'imihana myinshi ubusahuzi bw'inka uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye cyane cyane mu bice bya minembwe mikenge ndetse na bijombo izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye baba bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo ni ukuvuga abanyamurenge ku ruhande rwa gumino na twirwaneho ndetse n'ababembe abanyintu abafuriru n'abavira ku ruhande rwa mayimayi iyo raporo y'impuguke za loni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye aha muri kivu y'epfo kandi iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'abarundi ya redi tabara na fnr umutwe wa redi tabara iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri magana atatu bose b'abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa uvira uwo ngo ufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa mayimayi runga ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loyizi Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Kongo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda. Izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba leta ya Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. zirasaba by'umwihariko leta ya Kongo kugira icyo ikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Epfo ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko izi mpuguke zirasaba kandi leta ya Kongo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu radiyo y'ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiririra amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo byari biremeshejwe na jodiane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo frederic nkundikije yaraduhagarariye hamwe na fasil gebehu yavyegeranije mu kubasezera tubatumiye mu bindi biganiro biri imbere muri vyo harimo muri isanga muza gukurikira igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda naho ubutaha inshuti zacu
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.